e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso ka motshupi re tla yana gape re re re beile seatla mo godimo ga se sengwe motho mogolo re kope gore o re thuse fa re re re tle re itse gore na re ra reng a ke ha re itse re ra ko pele kgotsa ra ko morago ne re bua le katlego gore o itse le puo yaanong nakong o fitlhele e latlhega ntse o ithare wa itse re lebelela mo sekhutlhwaneng sa rona sa rona maitsibo a gompieno go ikilela maikilelo mme maikilelo a mantsi ke a setso ka kakaretso maikilelo ke a dikereke ka go farologana ga tsona um ka nako tse di farologaneng fela fela jalo le ditso ba merafe na le maikilelo a farologaneng mme maitsiba gompieno re kopa go lebelela bongaka jwa setso um ha re bua ka go ka maikilelo mo bongakeng e ka tswa e le pele ga motho a tsena lefetlho kgotsa a le mo lefetlhong kgotsa a tswa ko lefetlhong re a dumela gore go na le dilo tse tshwanetseng o ikilele mo go tsona mme ke kopa re tlotle ka ntlha e um ya bongaka le maikilelo o ka tswa o ya lefetlhong kgotsa o tsene kgotsa o setse o tswa yanong o isiwa gae kgotsa wa go ee tla ke emise teng fela foo ke seke ka e tsenya tse dingwe tsa ga setse o feditse yanong o le ngaka mothupi yana wa go thaya metsi ya batho wa go thaya ko masong wa go thaya kae kae a re boe ka go ipaakanyetsa go ya lefetlhong o setse o feditse o itse gore mme ka be ke e tlang ka labotlhano ke a tsena fela yalong a ka mothupi o tshwanetse o ikilele mo dilong tse dintseng jang ka ntlha ya eng um eh, mamaleng di ke a leboga a ke dinedise bareetsi ba motsweding f m Ham mohole ba paye ki ba kule ya mwite li esen. Yen a ka mwiti ki te nga daya seso. Kale haye ki mweme panen ou di diwa yi se de seso mwede yi nye seso. Mweme li yi de haribu ah, a ka mayi la. Apo nga daya seso, mayi la a mayi ti nga daya seso. Ye a a faroloha. San kakari di wakamayla mwen bonak enjase. A kareta mayla, a kareta bonak ajose. Mwen choti le o elenye menak. Eh, ha kere a kareta mwen bonak ajose. Mwen chokan akam le fechon, ili mwen chokan. ke arometse ko go nna ke a ke gore ke mo amogele ke mo fetlhele kapo ke mo rute kapo ke mo tshwasitse nna le ene re tsaya jase ra go nna ko morakeng ke mo maila a simologang teng gobane gore ke tshwanetse ke gore ke nne le motho yo o nna le yene rila re o tlogela nne le bana a ye go nna koo le moithuti o wa bongaka go mo lemotlha gore ga a le mo lefetlong la bongaka go raya gore o mo toronkong tsotlhe tsa lefatshe menate ya lefatshe wa e tlogela o latela thumo ya e rumileng ga nka se ka ka moile um eh, ga a kitla a itse gore maila go buiwa ka eng ga nka se ka ka moilela motho yo ke a mo gata mo thumong ya gagwe e a e rumileng se ka mwok anan pe yon mwoko si kele mwoto, ata ya se bata, o ti li leke li se sou. Kona le panso mwoko mwok yo mwok itan, kwa sa kapi mwi le la. Ma ila ki a, se konen naka iji lan kwe yi se kori, ha ku yi yata pou naka, naka ka e do lai. Ma yi chono anan ka ki a se yi, Kamye chayote nga e ka e chanete kon na lema itcholo amani, konsa wakifimba dino baka wababa mwifile mboka. Kore nga ka e o e kohay, kisakit i yi sit e kohay, kore e salemole seko, e chanete kon suta mayi la, di tari seko kese a di epan, ga mmogo le ditaola o a diilela ga e re motho a sena go tswa ka tshebala phokodi a ba a tlhamallela kotlong ya bola kapo a tsaya tedi a ya go yena o bolaya ditlhare tseo taola tse a di tshwarang di nna boretse ke ka mokgwa o tshwanetseng go itibela ka teng ga o tswa ko dintshong o tshwanetse ke gore le gone o nne le maila a go itse gore go la sena ga wa tsena go tsena ko go tsone o santse o e le bollo go na le dipheko tse o tshwanetseng ke gore o di tseye o di dirise pele o ka tsena ka fa ka ko boleng um ngakana e tshwanetse ke go tlhaloganya go itse gore maitse tsholo a ngaka ka nako tse tsotlhe a tshwanetse go nna mantle ga re fedise ke setse ke mo isitse go na le se ke tlileng go se dira ke se mo direle nna ke be ke se itseng go mo golola gore jaanong ko gae a ka ya ko gae mme e se gore go ya ko gae o tshwanetse go itirela jaaka ka ene a batla ngaka e na le maila a mantsi ga re mo tlogeditse maila ya ga re mogolotse o tshwanetse go nna a itibela ka nako tsotlhe mama le ndi leboga ngaka mothupi o bua ka go nna ko morakeng ga go iwa ko morakeng go nniwa ko morakeng koo ya ga go nniwa nako e kae go le lebakae ko teng Maman lindey, nga kaha ele nou si. Moutou ale netiko kwen, auk anakou mou rupi sa ale nou si. Kore e tan nan men, kore e tan nar, mou rupi sa ale nou si. Seba anakou titi leon kwen san mou. Titi leon kwen nan seba anakou leon, te mou magi titi leon kwen anakou re, moutou ou. jaanong se a neng a se o a se kgona badimo ba gagwe ba mogolo tshwanetse ko re pina e re e otsela leng le nna ke be ke e kgotofalela gore o e tshwere ene wa nthusa gobaneng ko bofelelong ke tshwanetse go ang go leka ko dingakeng tse dingwe le mo gare ga morate ke a leboga go go pele a tla ko pele a tla ko gore mothupi ka go nga bontshitswe gore motho o tshwanetseng a go isa bongakeng ke yo um ke ngaka mothupi o tshwanetse a tle a ikiletse kgotsa o tsena fela simolola go ikilela ga a tsena mo go wena re mothupi maila a simologa ga a tsena mo lefetlhong ke mo maina nna le ene re simololang go ina ke a leboga mama o ga ke itse gore ke re botshelo ga botlhole bo tshwana le maloba ka mothupi ke nnete mama motho o tla e le motho wa mme kgotsa e le lekgarebe kgotsa e le lekgare jalo ngaka ke utlwa go a botlhophe ga bo gorogile bo go gorogetse bo go gorogetse a bo kgatha le gore dingwaga di le kae e be rre mothupi a mo tsaya ba ya morakeng mme o lekgarejana le re re tshepa jang gore go a go diragala tse di tshwanetseng ebile ngwana o wa rona a e le gore ke ngwana kgotsa mmeo a e le gore ke mme ba go boa ba, ba go sa diragala sepe se se tla reng se re tlhabisa ditlhong kgotsa se re utlwisa botlhoko mama go a diragala ba bantsi ga a tshotse ngwana wa mosetsana ngwana wo ga a tswa ko elengaa ngaka ga e a tshwanela go robala molwetsi ke ma ke maila a matona ngaka go robalana le balwetse kapo go ratana le molwetse mme go a diragala mama gore motho ga a boa ko a ile ko ngakeng ya rre e le mosetsana o tla a ipisa ke tlolomolao selo sa ntlha ga motho a tla tse go wena e le ya kgarebe e le mme a tswana le wena a le ko tlase ga gago Ka woun moun ne de se pa kwa kwa, ka woun moun ne de chodo ou ti, kwa sa nga ne ba lwen ki baba kilen kwa kwa ena baba lwa wak. Ka wou a sen de kwa ba ne ba se pa kwa kwa kapadi kwa kwa e kwa, ne ben men la se i kilen kwa si jirat. Ti ti ti ti ti ti ti, mou keman keman ila wap wak, keman la wap wak. Kwa wou ye ou di wang kwa yon a ye, mama yon di yon ki ya dirat a. mme bošweu bongaka jo ga bokobo ya gope ke maswadi ka gore jaana motho ga itse nke ke dirise mmama ke rutile bonna ba bantsi le makgare jwana mme o ka re modimo o ka nthusa ka seka ka dira so ope a tla a ka ikanya le peletso mo go yena motho yo mongwe le yo mongwe yo o tsenang ko go nna mama lendi go na le lefoko le ke le morayang pele re simolotse ke moraa kere se o se fa ke se ga gona puo epe e nna le wena re e buang ntle le se o se tletseng jaanong dipelo tsa batho ga di tshwane ba bantsi ba tla ba imile mama e tlolomolao seo se e leng gore mm. motho yoo o na le tshwanelo ya go ntseela dikgato dikgato tsa ka di tlang ke difeng ka gore o mo tronkong ga a tla go ima ga a tla go tshwanetse gore ga a tloga fa a ntsika a tseye dikgato tsa leboga mama go botlhokwa go le go kae e ngaka mothupi gore dingaka tsa rona di itse mefuta e farologaneng ya go ikilela ka gore ke botsa potso e ke e botsiswa ke gore merafe ga e tshwane ga re bua ka dingaka gonanong re bua ka tse di farologaneng mme re bile ke kope moreetsi gore ga go na le gore wena go na le eh, maila ngaka mothupi a re ke maila maila ehe ga go na le gore ee motho sa e le gore go na le maina a wena wa itseng a bongaka a ko re romele whatsapp voice note mo go 082 565 6674 082 565 6674 kgotsa ga o na le potso re mothupi ke yo um a gona le gore motho a ka ikilela kgotsa a tshwanelwa ke go ikilela mo dijong tse di rileng ka nako e e rileng ya bongaka re mothupi Vodi joun kakwana kore yu ka iti lelama. Voban yu kore utabu yu jase si yuwa mpou. Ni sepik kalokanyan ka isinjen na keko panye loukourin, kaki jemadele ki jase. Ni kakwa jemadele, a jase. Ta kouni mseko pelawase jama. go go go botlhokwa go le go kae gore dingaka ba tlotle maila a bongaka re sa kgatele go sa kgatele gore ke a setswana kgotsa a sepedi kgotsa a se a letsolofe fela mama ke bua jaana re tshwaraganye le bothata re le dingaka Gwile li mpilele mware, ki nagoye si koum diye. Rekwara kanyen le votata kakore, rele ka kouboua kouye ya mayla, kanakote chokse. Ime, di koum kajiti di kouha, di koukhe la mwitayi le mwite chokse, kon nale e koukhe la mwitayi le mwite chokse. Mwoma yi le, mwenye koum le koukhe la mwite chokse, kata kore, ka urunin, selo se se botlhoko mamaledi ke gore bongaka ke thomo ga o roma ngwana o morao re ya kwa o tshwanetse go tsamaya ka tsela ye o molaelang yone jaanong go na le bana ba ba tsamayang ba fapoga re bua ka maina mme tota gone boammaaruri ga se dingaka tsotlhe tse e leng go di tlhomama mo maileng ke o itshwanetse gore o se lemoge o bo o se tlhaloganye la bofelo o fitlhela ngaka eo e ganne thomo e tshwana le ngwana o ganang o fitlhela nne e le ngaka jaanong e le ngaka leina fela a sa tlhole a dira tiro ya bongaka badimo ba mofubere tewa e ka thuso yena o tla ipitsa gore ke ngaka mme ga tota ga e sa tlhele ngaka ke a leboga go a kgonagala gore um le le ko morakeng koo a kere ke motho a mme yo yo tlileng bongakeng a ba ya kgweding ka nako yo a yang kgweding kgotsa ileng kgweding malatsi ao go diragalang ka gore tshwanetse a epe a rutiwe mm. ke potso Emi te mama. Yewe veta. Mwit wan ne ka ale mwata si. Kou nan le senri di de poteri di ne fane. Kou konan kore asole le katigo yaka. Kou fane ale ka ale mwata si. Aji le te konina. Kou poti kou re ka tena. O chanite kou yi chalo fane. E deke mwate te fene fane. eh ke ba bona go tsena a ka se tsene mo go nna fela ke sa mofasetsi ga ka fitlhela a tsene gantsi batho ba ba makgarejane ba bomme o tshwanetse gore o mmotse fela ga nna fatshe gore a o siame na hmm. nnyaa ga ke a siama o mora gore e ya fa le se sekete o tle go tsena fa kana o siame le ene motho o re tsa jaaka ga e tla ba a feditse bongaka mme a ile matsatsing mme a tshwanetse go laola batho kapo go dira se go na le se re tshwanetseng ke gore a se dire mo dipetseng go tlhatswa boene jole ja gago ke a leboga mama 0825656674 ke nomoro ya me ya whatsapp voice note 082 five six five double six seven four tla re utlwe potso ya gago kgotsa tshwaelo ya gago re mothupi a lefa re tle re kgone go e, e, bona dikarabo go sentse ne go le jaanong zero eight two five six five double six seven four um ke na le kgatiso fa re mothupi ke kopa gore re e reetse re utlwa gore moreetsi a reng madume motsweding fm yo o buang yo ke morwa serolo e leng katlego serolo mo motseng wa modimong um eh, mama lendi ke kopa re rre ngaka a gore um eh, ga o le ngaka a ga o a tshwanela go jela mo sekotlolong sa tshipi um gonne go na le ngaka e ke e itseng e le gore ga e jele mo mo dikotlolong tsa disenke um ke batla go itse gore a ke moila kana ke eng hmm okay ngaka bothupi gatho ngaka e teng fa le ga e jele mo sekotlolong sa lesenke ke moila kgotsa keng mama ngaka eo e sa jeleng mo sekotleleng sa lesenke e jela mo mogotswaneng ke dinyala e jela mo sekotleleng se se bidi mogotswana se se bepileng ka setlhare mo bongakeng ba gaetso re dingaka tse di farologaneng ka meetlo e e farologaneng go ya gore wena ko o nongweletseng o rutile jang o rutile ke mang um nna mo sekotleleng ke jela mo sekotleleng se sengwe le se sengwe mme le dingaka tse dintsi ka rona tse di mo mogatlhong wa rona wa bokone bophiri ga ke ise ke bone ngaka e, e reng ga e ke le se jaanong fela ke gore re farologanye ngaka eo ke ngaka e siane o dira se a se rutileng kapo se a se ruilweng ke badimo ba gago gore o dire jang ke a leboga kgatiso e nngwe ke re mothupi le yona tla ke etse mama lendi le kae ke kgosimang charles mo bapong ne kopa mpoletseng tate mothupi ka koo gore ga motho a batla go mmona kana go tla koo go tlo buisana le ene ka thuso yone ya sekolo sa bokoko le bontatemogolo a ka mo kry-a jang tate mothupi o nna kwa kae tate mothupi a ka re thusa ka dinomoro tsa gage na ke a lebogamamalindise ke a leboga ngaka mothupi um potso ke eo mme ke kopa o se kantsha dinomoro tsa ga gore yo tlalala o sa robala wa tsoga o sa tsoga ke kopa dinomoro gona anong o eme phele ka tsone o ka nna mo ka elaela gore o ga kae re ngaka mothupi mm, re o ke ka molaela jaanong go nna bothata ke mo raese ke mo motseng wa dinokana mo motsaneng wa ntse le tsosi ke kopa go mo fa nomore ga ene gore o reditse mamalendi ke tla itima ga ke fetsa le <laughs> ya go letlare botupi mmere ka moso se ka bantharoletse o sa lala somplifto ba tlhola ba nkomanya ba re ba kopa dinomore mo go wena o gana ka tsone ke a gana ke gana ya banyana nnang um <laughs> ke kopa gore a nka mo fa yone e o ka mo neela ra zero seven double two three five nine seven double four zero seven double two three five nine seven double four e nngwe ke zero eight zero seven eight zero seven eight eight zero eight zero 078 078 8080. Κάνει τη διαλέγωση τη διαλέγωση τη διαλέγωση τη διαλέγωση τη διαλέγωση τη διαλέγωση τη διαλέγωση τη διαλέγωση τη διαλέγωση τη διαλέγωση τη διαλέγωση τη διαλέγωση τη διαλέγωση ke ke ke na le kgatiso e nngwe ke ye gape ngaka motshope mama lendi dumela mama lendi o bolega le mpho mo tleprate mama lendi ke na le bothata ngwana kgaitsadi ya ka o ile lefetlhong ya ra le ko lefetlhong a imisa ke ngaka gona moo ke batla maele a gore ge situation e se le so re sota out bjang ka gore motho o ile ka bolwetse a lwala a yo phethela moya so gona long o mo imisitse ke kopa maele ebile o nna le ena gona ko o gana o mmuisa gae ngwana o imile ebile wa pepa ka june so re kopa maele re le lelapa la ga pila ke a leboa mama ke mpho mpila mo tlepgate ke leboga mm. ngaka motshupi o buile kgang e kgantelenyana ke kopa e, o no e bua le ka tsereganyo ya sepodisi gore ga o dira yalo go na le ditsela tse di siameng tsa go di latela ke ke kopa o mofe maele ona a le one o a buarang o bua ka gore ga tsa monka sentle mama lendi a ko o nthadisitse o oh, ngaka e, ngwana wa ko ga bona o na ile lefetlhong a isitswe ke gore o tshwanetse a ile o phethelwa moya a ile rutiwa bongaka mme o ile a lwala mme yaanong o imile o imisitswe ke ena re o wa ngaka yaanong o kopa maele gore ba ka dira eng ka gore gona nong mo tshwere ko go yena ebile ga a kgone o tla gae re mama lendi re na le bothata ja dingaka tsa mofuta oo mm. motho ga o ile go mo ruta e le motho wa mme ga se mosadi ga ke ne ke go raya ke re rako mo rakeng le mmeo mmeo ga se mosadi wa me Harip dan akou, hang kate le kacena nemau tou hang kate. Kati serjit ala ki apa, Ra, Fola, Ra, ja, se la jan. Jan ou rewo jaka kanti jan. O nan didi, satat pot se tako farisa nga kaj. Jik lo mo la ou moji nga ki, e nou si chala ino kori nga kaje. Kasi nga kaje, mou mou kasi mou de. jaanong ga ile go mo tshwarisa ngaka e e tla tlhalosa go tswa ko e leng e rutwa teng gore a selo se a se dirileng a ke bongaka na a tlhalosa gore ke bongaka ke mofuta mang jo ena a borutileng joo go na le selo sengwe se dingaka tse dingwe di se dirang mamaleng ba re go na le selo molemo ko teng theko eo nna ga ke mm. di ba raitseng e e ke di ruteng jaanong a o a tlhalose gore a go rialo ke ga a nalapa ba na le ditshwantsho dinoniko tsotlhe tsa go ya mo playstation ke a leboga mama ke a leboga ra ke a leboga e nngwe ke ya kgatiso ra mela mama lendi le ntate mothupi e ke taele nna ke botsa gore ha o te motho o file bongaka jwa metsi go deiwa yang ene metsi a yang ko gone ke a feng okay le ha re bua ka mela potso ke e, e ya re ha motho a filo go tho filo bongaka jwa metsi eh, ngaka mothupi ke bo boyang metsi ao ke a ntseng yang mama ndire o ke a mo utlwa an alemongi sa mwen talokan yon tin, selan na akye nga kaya mi. Wan indi nga kakani ki ti sa manda, maris te ti se talokan ya mwen mwen nga ki, kase mwen nga ki kwa ni tiong kou kou gwele la hori, u dirajan. U tra kou kou na ou te nan mwen li fitou, kati tae lo sabagimu pa hao. Nenwen nini siya wakay le hori, nini siya mwen nitu, hay le kou rati, o raya mahidu wena wa bontsiwang e se nna ke go raya kere e ya ko metsing yale wena go ya ka thomo ke wena o reng ke bontshitswe metsi a ntseng golofo o tla go bona jaaka o kare wa go itse le go tsena mo metsing mo o setse o itse gore wa go fitlhela eng wa go bona mang nna ke go go tseisa tsela le go go phepafaletsa ditsela ga go te go ruta bongaka ke ya ka thomo ya gago wena ke go apola lesire le le mo matlhong go na le letha le le mo matlhong mo bagaitso ke lone le ke go la apola jaanong jo ja gore nna ke go bolelele gore o ya ko metsing ya feng ga e le gore metsi wa gago a ko borwa ke tla utlwa ka wena go bophirima ke tla utlwa ka wena ke a leboga mama dimpi ga ke ke potso ya reo ga ke e tlhaloganye e mme fela le nna ke a mo utlwa mmare ka mokgwa mo arabileng ka teng ke dumela gore wa dumela wa go utlwa go tlhaloganya sentle gore wa reng ngaka mothupi ka gore ga o batle gore o tlo mo prescribe le dilo tse badimo ba gage ba sa mo prescribelang tsona kere go boammaaruri wa mo lebisa ko badimo ba gage ba sa mo lebisang ke yana tshwanetsa gore hmm, gato ke ye kaekae and then o tsamaye le yana ke ka mokgo ke go utlwang ka teng o mo tataise e re ke tseye kgatiso e nngwe ke ngaka mothupi dumela mama lemdi le ngaka mothupi ka mogo ke kopang go ba tlhoka ina gonne ke ne ke le ke tshwanetse go tsena mo leetong la go tsena mo mo lefetlhong go simolola mo kgweding e tlang lebaka e le gore e sa le pitso e ke bidiwa go tloga ke tsene mo ke tswa ke tsena mo ke tswa ba mpolelela gore ke na leng ke na leng ke ntse ke ke ke ke na le badimo ntse ke ke ikgatholosa bjanong go fitlhile mo e leng gore ke tshwanela ke gore ke ye and-e bjanong go tloga mo malobeng mo ka ka march ke mo bjanong ba nnetefaleditseng teng e be ke yaanong potso yaka mo gore mothupi ke gore ge ke bereka kotsa sebaka se se kae six months or ngwaga ka re ke ini ke weekend in ke weekend off so ge ke ba weekend off ga ke tswa mo mmerekong ke ya ko teng straight ke boa kogo ke tla mo mmerekong ko gae ga ke sa ya mara go ya ka mokgwa go leng ka teng o ka re ga ka tshwanela go ba bolelela ko gae ke kopa gore ntate mothupi a nnetefaletse seo ke a leboga mamalendi ga wa tshwanela go ba bolelela eng yanong gore o ya kae re mothupi motho ha a tsena lefetlho a bereka ai a ke itse gore tla kgono ya ra banaka gore o ya gae o ya tirong wa boa ha chaisa o chaisetsa ko lefetlhong fela fela yalo a re batla go itse gore o tsaya nako e kae gape o ka re a ragatwe a se ka ba bolelela ko gae a ke itse gore a se ka ba bolelelang a ke kgone mmotsa ka gore ke kgatiso o e rometse a se ka ba bolelela gore o ya lefetlhong kae jang ga ke itse a mme go a kgonega gore o ka ya lefetlhong o sa bolelela ba gaeno gore o ko kae mama dindi ngwana o ke mo utlwela botlhoko ga ke itse gore a badimo ba gagwe ba mo rometse koo go na le batho ba bangwe ba ba tsamayang ba yetsa batho ka leleme mo tseleng ke mo utlwela botlhoko sa ntlha Kwa kwenye kakore, o ka ityoutela bongaka. Un tou zere. Kare kon chumotirou. Kwa banyan kore bongaka budi chenye relo. Ime, kwa chanye to kwa ityou, kwa koulin te, kwenye kaka tlake lo aki koti ade pou. Kwenye, kakitouni de bongaka bousi. Nye bongaka jade kaka otamaya, mou di kake mou, Ou yi rang mou ba kan yi le mou ou di rang yi, posi di posi yi ta kouta ke lang, wak na wak ti nye ralou tu, wak yi ke la wou roul yi ki, wak na wou wak wak ke lwak. Kwa mou bere kamama, kakipa chokorakere wak wak wak aso baka se se kai, tako wane okori, kawin ni fokil kai. Mare kane e lakori, wana fokil kai ne, chokorakere, six man si to seven man si, ekole kani. Ya bongaka, ibe chikou yisa. Janong, ou bongaka jaka koubou mpalela kakori. Bakou lupapa senja kaba san na kou yisi. Ene san kakarisi ngol. Ipanto ou sete mata si akakou kori. Kwe diyo ne wise te mokon na ubo li moun yisi. Chikou niwe janong wakana wak wata maja lupo chawakela. Iche kakabonga. Kwa tata jaka tala chokore kosta kou yise wakay binti. jaanong ga kitse ngwana o gore bongaka ja gagwe ke ja mofuta mang ya leboga wa bofelo ke yo ngaka mothupi dumela mama lindi dumela mama lindi e, ke zuma zuma ke zuma mama lindi ke le jela ka tsebe le re mothupi mama lindi eh, potso ka e khutshwane um e, mama ke ne kopo botsa gore eh, bongaka mama lindi ka gore kgotsa bongaka ke selo se e leng gore se tswa kwa lowe re tsala dingaka di le tee mamalendi jaana ke batla go itse gore um bongaka ka gore no jana youth like bašha mamalendi le one ke dingaka ba sampe ba le jonko ke batla go itse gore bongaka bone ga bo upgradeiwe or bongaka ba sampe bo aparata ka ka system ele ya dingaka tsa kgale gore a gona gore like no yana go na le dingaka tsa sejwalejwale gore a ah, mo bongakeng mamalendi a ba upgrade na bone gore ba operate ka system ya sejwalejwale gore ba ntse ba tshwere yone system e le e a kgale le mamalendi ka le mamalendi nna zuma ke motlhaloganyo go na le gore bongaka ba upgradiwa re motho le gale so seng gape se se buang ke eh basha ba ba yang ka bontsi ko bongakeng gona jaanong mo ga bua ka bašwa mamadindiki dindi ke ya monni mare tse dingwe tse a di buang o ka re ga ke mothaja ke a moutlwe mare ga ke ke tlhalositse ko ntlheng gore bongaka re mefuta ya bongaka le nna le nna ke ntse jang ke tle ke maka le ngwana go tse ke ngaka bongaka bothata go ikilela go palela dingaka tse dintsi tse e leng bagolo ba sia mamaledi jaanong bo makalela ngwana go tse ke ngaka go na le bongaka jo bongwe jo o tlo tlileng o ka re go motho o lebile go gweba ka batho mo molawaneng wa rona wa bongaka wa re bongaka ga se kgwebo mare ga o lebelela dingaka tse dingwe motho o mongwe le o mongwe ga gona gore ba ka tlase go nna botlhe ba lwala mme ka ba fodisa ka gore ba tshwanetse go ithuta bongaka ga go kgoneng motho ga a tlile bongaka mama lendi a santse a le ko tlase mo bongakeng ja gaetso motho wo re mo fa ditlhare tsa dingakana re mo alapa ka dingakana ka botlhare tsa dingakana re mo kopela mo badimong ba gagwe gore a tutuge go fitlhelela a lekana gore e ka nna ngaka jaanong jaaka ke bona le bana ba primary ba ba ba ko primary mama le se mmaka jana go te batse ke mm. dingaka ke dingaka selo seo ke sa gagamatse mmaiso ga se jonda ke boitseng ke a leboga Mm. okay ngaka bothupi ke kopa molaetsa wa bofelo o ka re neela wona papa ke tle ke go tlogele ke go neele sebaka se ka lebala go tima founu re kgaogane thank you mama molaetsa o ka re neela ngwana wa bofelo raitsho e o le kopa molaetsa mo go nna mm. ke go utlwile mama le nna um ba gaetso bongaka ga se mantlwane hmm. bongaka jaanong jaana go setse go tshamekwa ka leina la bongaka mo e leng gore ga o ka lebelela bongaka ja ga rona ja setso re setse re inyatsa le go digela seriti fa rona ko tlase ka ditiro tse di di dirang ka bongaka ke ka mokgwa o o sa tlholeng go na le tshepo le tumelo ya gore motho yele ke ngaka ke mo ntlheng e e sa tswang go e bua mama lempi e ya go ruta bana bongaka jo bonnye ngwa a sa le monnye ngwana wo ga ka ka kgonana le maila a bo ga maila a palela baone ka bothata gore mogolo a itileng jaanong o bo o lebelela ngwana o itseng e a kgone go tshameka a ba a bidiwa ke ne ke re o ka re seriti sa bongaka se ka tlokwa gwa se ka gwa nna tlhakatlhakano e ntseng jalo dingaka a re ikotleng go na le selo se sengwe mamalengdi se se gakgamatsang se ke tle ke se botse ke mbotse monto gore a gang ka go rata re ke a kula kapo ke a lwala mme wa ntsha wa re o nkisa ko ngakeng wa nkisa ko ngwaneng a lekana ra be re ke bua ka motho o ke mmona a ntla tsaya gore tlhogo ya gago e tsaya sentle ga ke go tsaya jaaka motho o feletseng ke gore ke nnyane ke utlwa botlhoko ga ke nyatse bongata, ke nyatsa ngwana bone seemo sa gago dinyatsa tsa gaetsho a re itlotleng segoge leina la badimo ba lona fa fatshe fa e le gore o ruile ke badimo tlotla badimo ba gago ba ba go tsileng bona dirisa bongata ja gago go ya ka fo bo bofileng ka teng o tlhoke seriti sa basadi ba gago o tla rra go le mma ke a leboga mama